بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسين كنا كاكوداني saglaffa'a eegaltii zamana madiina'a eegala darsii kana keessatti darsii kudha saddeettan dabre keessatti guyyaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergameerra haga isaan hijiraa bahanii madiinaa dhufanitti dubbanne achirra dhaabanne darsii kanarraa jala qabne inshaa allah waayee zamana madiina'aa jedhamtu zamanni tokko zamana makka'aa jedhama zamanni tokko immoo zamana madiina'aa jedhama qur'aannu bakka lama daddaan bahe suuraan tun makkii fi suuraan tun illee madanii jedhamti suuraan makkii jedhamtu suuraa guyyaa kanaan dura buute suuraan madaniitu immoo suuraa guyyaa kanaan booda buute jechuudha dhufiinsa rasuulli madiinaa dhufaniin kana booda suuraan buute madanii jedhamti zamanni hunduu duba zamana madanii taanamu waggaa kudha sadeen dabre san keessatti waan nama rifachiisa waan nama yaachisa waan nama dhiba hedduu barannee garre wanni sun hunduu yoo rabbi ee jedhe nurraa xiqqaatti waan nama gammachiisa hedduutu dhufa jaarmaya rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam mootummaa amantii islaamaa tana gadhaabanii ijaarantu barumsa kanarraa eegalee dhufa yoo rabbi'e jedhe waggaa kudha sadeen dabre san keessatti rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ilma namaa ijaaran mootummaan ijaarree nama ijaaran nama kan akkam ijaaran nama kana amantii namaa ijaaran qalbii namaa ijaaran aqiidaa namaa ijaaran nama kana nama rabbiif jedhee if kennu tokko godhan kana wanni daliila namaa ta'u hundi keessanu biyya teessan keessaa godaanaa biyya madiinaa jedhamtu takka dhaqaa jedhanii laalme namni tokko nafni hunduun godaane eenyutu arguu danda'a sila qabsoon feete miseensa fiitiin hundi keessanuu biyya jirtan keessaa godaanaa biyya akkana akkana koottaa yoo jette nama hagamtu dhufa amrii siisan fudhate namni dhufu hin jiru yoo jiraatelee nama xiqqaa namni kun jiruu qabaa hujii qabaa mana qabaa ilmaan qabaa waan kana hundaa dhaabi koottu yoo siin jedha nama fakkeenyaaf eenyu namni deemu xiqqaa yookaan nuun jiru namni ijaaramne jechuudha kana rasuulillah alayhi salaatu salaam nama ijaare namni kun waggaa kudha sadii keessatti sadarkaa tokko gahe sadarkaan sun sadarkaa gama deemu jedhaniin hundaa deemu sadarkaa waan hojjedhu jedhaniin hundaa hojjetu tokko gahe jechuu namni kun bilchaate osoo namni tokko mormin ji'a lama keessatti ummanni guutuun makkarraa baqatee madiinatti baqate hedduu warra sanii madiinaa tana takkaa dhufaniin beekan madiinaa tana keessaa nama tokkollee hin beekan waa yuu'eniin nama qeebaltuuf wanni tokko kan irra qubatan hin jirtu waan qabdu oorruu hantee jiruu hantee hundaa lakkifte achirraa hijiraa baatee gamana dhufuun nama hagam takka ijaaranii isaanii nu gara barumsa zamana madiinaa kana keessatti waan baay'ee wal faallessaa hedduu garra duula jira waliigaltee isaaniif diina rasuula rabbiitiif rasuula rabbii jidduutti argamtee jira jiruu dhiirsummaa isa rasuulli rabbi warra fi wajjin akkamitti jiraatetti as keessa barumsa keessa dhufuu jiraata sahaabaa fi wajjin akkamitti jiraatani ummata munaafiqaa wajjin akkamitti jiraatani ummata kaafiraa yahudaa haa ta'u mushrika haa ta'u wajjin akkamitti jiraatani wanni kun hunduu barumsa zamana amma dhufuu kana keessatti insha allah baratuu jiraata rasuulli rabbii guyyaa dhufan sanirraa mootummaa ijaaruu eegale wanni isaan achirraa makkarraa bahanii as dhufaniif mootummaa ijaaruuf rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam mootummaa akkam ijaaranii amma inni guddoo nu barbaachisu namni tokko namni injineeraa tokko dhufee mana tokko bira dhaabatee laalee sii himuu dandaya manni kun hagam takka jabaata mana hagam takka gubbaan ol ijaaruu dandeetta yeroo hagam geetto ammoo turuu dandayaa sii himuu dandaya jaarmenni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mootummaa islaamaa ijaare sun ijaarsa akkamii jabeenna ummanni boodan dhufe santu si garsiisa ijaarsa haga guyyaa qiyaamatti gubba'aan namni itti ijaaruu qeebalu tokko yeroo waa ijaartu yoo akka gaariitti hidda gadhaabde zamana dheeraaf qopheessite haala hundaaf nama hundaaf bakka hundaaf qopheessiteen ijaarin yeroo faallan isii xiqqoon takka itti dhuftu wanni sun si harkaa kufti bubbee xiqqoo takka kuffisuu danda'a jechuudha akka fakkiitti fakkeenyaaf amma fakkiiwuma zamana jiran kana fakkii godhatu bareeda amma zeenul caabidiin min ali pirezidantiin amma tuunisiyaa ture sun waggaa digdamii sadii biyya san bulche nama ni ijaare ammoo yeroo ummannummaan mana keessaa bahee karaa irratti yaa'e lafti fuudhuu dadhabde dirree xayyaaraatiin baqatuu dadhabee helikoptariin baqate mootummaan isa hagam keessatti kufte jechuudha maaltu san fide duuba ilma namatti hin ijaaramin rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam nama ijaare nama maalirratti ijaare nama shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadun rasuulullah kana lamaaniif guyyaa qiyaamarratti ijaare rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam utubaa sadeen kanaan ijaare yeroo dura maal jedhe rabbi malee rabbiin biraa hin jiru irratti ijaare rabbii kana shahaadaan tun waa sadiif keessaa qabaatuu qabdi namni irratti ijaaramuuf waa sadiif keessaa qabaatuu qabdi tokkoffaa dhugumaan rabbitti amanu lammata dhugumaan rabbii kana guddisu sadaffaa dhugumaan rabbi irratti irkatu waa sadeen kana walitti qabatte laa ilaaha illa allahu tanatti dhuga'aan amanteeti sadeen maal jenne dhuga'aan rabbitti amanu dhuga'aan rabbii kan kee kabaju dhugumaan rabbi irratti irkatu namni eega hagas tahe wanni silaa nama jallisaa ta nama balleessaa hunduu jalaa baate lammata utubaa lammataa dabalaniif وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم kana jechuun maal ergamaan rabbii muhammad ergaa rabbii guddaa jechu rabbiin nuuf erge rahmataan nuu erge hamturraa qabee karaa gaariitti nu haa qabu azaabarraa nu tiksee jannata nu haa geessu wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lilcaalamiin jedha rabbiin kun maal si qarqaara ka duraa namni tokkolleen ka atin sodaattu rabbi male ka ati jaalattu jabeessitu rabbi male ka ati tirra irkattu rabbi male hin jiru si qulqulleessi waan hundarraa ka lammataa kunoo akka hoggaani namatti heddummaatee gara gara namuu hin deemneef bakka ati amri irraa fudhattu ka ati jala deemtu muhammad hima qofaa jechu sadaffaa utubaa sadaffa'atiin hidhe ka sadaffa'a maal guyyaa qiyaama'aa tokko jira ka waan hojjette hundaa fidanii si dura kaayanii haga feete dhoksitu haga feete tolchitu haga feete balleessitu guyyaa rabbiin guddaan si dura kaaye galata irra sii galchu tokko dhufuu jiraata kana irratti ijaare rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam tun maal gooti namuu akka fe'eeku akka namuu waan zaahira naman mul'isuuf wanni inni keessatti dhokfate akka wal hin dhabne gooti ammoon addunyaa balleessaa wanni amma zeenal abidiini kana rakkise maal si fakkaatti namuu zaahira kana isa wajjiin jira gara zamana inni jiru keessatti ammoo namuu wajjiin hin jiru dubbiin tun tana balleessiti osoo duraan guyyaa qiyaama irratti ijaare ummata silaa namuu wama zaahira qalbii zaahira jedhuun kana silaa qalbii keessa kaayata namu kun maal gooti duuba akka namni munaafiqan taane ka namni waan yaadu kana dhugumaan sitti himu ka namu wamaa sirraan dhokfanne waan hamtuu tana gooti wanni shira wal irratti hojjetan ka wal jala wal hamatan ka wal jala badii oofan tokkollee hin jirtu jechuun wanni martuu qulqulluu maal guyyaa qiyaamaa dhufaa namuu hisaabarra dhufuu jiraata eega bifa kanaan ijaaree ummanni ummata akkam tahee duuba ummata obbolummaan isaanii sadarkaa guguddoo geette haala babbareedaa hunda walitti qabatee haala hamaamaa hundarraa qulqullaa'e ummata walii obsu ka wal jaalatu ka walii kennu lubbuu ifii dura wal dabarsu ummata waan hojjetu kana ammoo hundaa rabbimaaf guyyaa qiyaamaa saniif hojjetu ummata waan hamtuu gara qabatee waan waan gaarii afaaniin hin dubbanne qul in kun qul in tukfuu maa fi suduurikum aw tubduuh yaclamhu allah jedhe waan qalbii teessan keessa jirtan jirtu muldhiftanuu dhoksitanuu rabbiin ima beeka jedhe rabbiin waan isin dhoksitan hundaan beeka yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur namni waan kanatti amane bifa kanaan yoo waan tokko waliin ijaartan rakkoon hin argamtu wanni walirraa dhoksan hin jirtu wanni booda wal hamatanis hin jirtu wanni booda olola walirra xoofanis hin jirtu maaliif hin jirre yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduuritti amante ati rabbii waan atin ila walitti cabsitan keessa beeka waan isin qalbii keessa qabattanii irra bultan rabbiin keessa quba qabaasaniin hisaabarra si dhaabuu jiraata kana irratti ijaare rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam akkasitti gaa rasuuli rabbii hijiraa bahanii madiinaa dhufan yoo dhaabattee dugduubatti xiqqoo deebite mee ikwaani darsii sadi dura waan nu dubbanne wagguma sadi qofaa dugduuba deebime amma waggaa kudha sadeessoo kee jiraami waggaa kudha lamaa dugduuba deebi'i kudha sadi tokko deebi'i kudhanii dhaqime waggaa kurnaffaa waan argame zamana rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam hisaara keessaa bakka itti hidhaman san keessaa bahanii adeerri isaanii abii xaalib du'e haati mana isaanii khadiijan duute lafti rabbii fuudhuu dadhabde achirraa baqatanii xaa'iif dhaqanii ummanni kaafira achi itti taphate miidhanii dhaanamanii kiiloomeetirii shan dhaga'an haga ari'an dhaga'an ari'anii bara kiiloomeetirii shan durriyyaan jala deemtee dhaga'an ari'aa oolte rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam namni bakka san dhaabatee ilaale waggaa hagamiin booda namni kun mootummaa ijaaruu hedaa jedhame waggaa dhibba tokkoo xiqqaatte waggaa dhibba tokko as deemu kana keessatti namtichi kun mootummaa ijaaruu hin danda'u yaan ilma nama akkas namni guyyaa san dhaabatee ilaale warra siyaasii gurguddaan televizyiinirratti haasa'u kun guyyaa san galgala san odoo silaa walitti fidanii mee haasawaa jedhaniini waggaa hagamiin booda namni kun addunyaa qabatee biyya bulchuu hedaa yookaan inuu hin bulchuu hedaa badayyuu kun dhumattee fi yookaan yoo xiqqaatte waggaa dhibba tokko yookaan silaa umriin achi gahu taate isa barbaachisaa haadha. Garuu rabbiin guddaa waggaa sadi keessatti mijeesseef akka isaan mootummaa ijaaran. Tun maal guddoo nu gammachiifti wanni kun namni amma rakkoo ummata islaamaa irra geettu cinqii ummanni islaamaa miidhamu kana dhaabatee ilaale ambana hagam takka nu barbaachisa humni islaamaa takka deebite umman islaamaa walit deebi'ee tokko tahee amantii tana ijaaruun hagam takka nu barbaachisaa yoo jette guddoowwan nama gammachiisaa jirti dugdu duuba deebi'amee waggaa sadiin jennu waggaa afurtamaan booda dura mee waggaa afurtamaan dura biyyoota islaamaa kanaa namni salaatu xiqqa waan ajaa'ibaa isin hima namnummaan salaatu xiqqaa waggaa afurtama dura ka salaatus maanguddoo qofa dardarin salaatu zamana san ka salaatu saffii duraati maanguddoo qofa amma ammoo waggaa afurtamaan booda akkam jirti addunyaa namni hin salaanne xiqqaa dardara xirra guddaa ammoo nama salaatu salaata qofa'aa miti amantii baratu itti hojjetu uffatu hijaaba waggaa afurtamaan booda eessa hijaabnuu jira hijaabnuun beekamuyyuu hijaaba maaltu jira dubartiin olomaa'iitu hattaan hijaabattu waan biraa dhiisidhani waggaa afurtamaan booda doktora kan himan dhageetta waggaa afurtamaan dura waggaa shantamaan dura dubartiin maan olomaa'ii gugurdoo biyya waa barsiiftuu hijaaban qabdu jedhan biyyi teenu qofaan seenaa bara addunyaa marti akkas qilleensi addunyaa martuu olumatti dhaa qaba garuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhufanii waggaa sadi keessatti abdii takka aan kutanne rabbiin mijjeesseef akka isaan mootummaa ijaaran yeroo duraa madiinatti kalaawaan jenne qubatti bu'anii yerooma bu'an achitti guyyaa afur achi oolanii guyyaa afran san keessatti masjida ijaaran masjidni qubaa ka amma ijaaramee jiru kan masjida duraa amantii keessatti ijaarame guyyaa afuriin booda gara madiinaa qajeelan ummanni bal'aan bahee akka jiruun akka guyyaa iidatti wayaa uffatanii waggaa sadii hin dura ummanni guutuu warri xaa'iif bahee dhaga'an ari'an waggaa sadii hin booda ammoo ummanni guutuun akka jiruun bahee hidhannoo fi hidhatanii wayaa fi uffatanii tapha ta'a طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يجأه bahanii akkasitti eegan osoo deemu gosti hundu yeroo inni bira gayu rasuula rabbi nurran dabrin ayetu nu gosa isin tiksuu dandeettu gosa isin kaddamuu dandeettu gosa guddu'o gosa jabdu'o gosa qabaattu'u nu biran dabrinaa jedhaniin rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ilma namaa kana walirran dabarsan kamtu irra qabaataa kamtu irra laafa'a kamtu kiyya kamtu ka birooti kamiin wal beeknaa kamiin wal hin beekne ilaala rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam silaa warra eessummoota isa jira bani najjaar jedhanii warra eessummoota isa as qubata eessummoota abbaasaa silaa isaanirra bu'uu hin danda'an garuu maal jedhan gaala isaanii ka isaan yaabbatan san dacuuha fa innahaa ma'muuraa jedhe lakkisaa jedhan namuu hin tuqini rabbii guddattu ammare bakka nu qubachuu hennu gaala kanatti rabbiin himee gaala kana qubatu taa'u jiraata haginni ciisutti dhiisaa jedhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namuu lakkise osoo deemtu dhuftee bakka masjida rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ammatti ijaaran kana amma itti ijaaran kana dhufee qubate gaal ciise yeroo ciise yeroo ciise ammallee diqqu jedhee ka'ee deddeebi'e ammallee achuma deebi'ee ciise yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam as qubanna jedhan yoos masjida ifii ijaarutti gola rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam masjida jechuu masjida bareechisanii amma bobboonaniin kanaa miti masjiduma ijaaran mukaa dhagaan dhoqqee waan dandayamuun ijaara rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ifumaa wajjiin ijaaran ummata callaatti lakkisanii isin hojjadhaa jedhanii dura ta'aas taa'e amri baasan jenne walumaan ijaara rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo gaalarraa bu'an maal jedhame eessa bulan eessa deeman jecha ajabaa tokko dubbatan mana abaluu dhaqaa mana abaluu dhaqaa hin jenne rasuula rabbi alayhi salaam yeroo gaalarraa akkana gad bu'an bakki gaalli ciise mana bakka amma masiida rasuula rabbi kana alayhi salaatu wasalaam ayyu buyuuti ahlihaa aqrab eenyu mana eenyutu irra nu kalaawa jedhe bakka amman dhaabadhu kana manni irra na kalaawu ka eenyu jedhe namuu laallan mana sahaabticha abu ayyuubin ilansaarit irratti kalaawa hagamta ka nasiiba qaba abu ayyuub ilansaari mana isaa rabbiin guddaan achi kaleessuun callaan nasiiba hagam ga'u yoos abu bakr abu abu ayyuub ilansaarin gammade meeshaa rasuula rabbii fudhatee mana fitti hin cehe akkasitti mana abi ayyuub ansaari keessa jiraata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam haga masjidni ijaarame masjidarraa bahanii mana rasuula rabbii ijaaran masjidumaan maxxansanii ijaaran mana rasuula mana babbareedaa dhagaa ka amma akka nu keessa jirru kanan yaadina manuma bal'aa tokko ka bakka taa'aniif maali maali addaan hin qabne keessuma akkuma barra kanuma ijaaranituma ijaaraniif zamana sanitti rasuulli rabbi alayhi salatu wasalaam dubartii hagam qaban yeroo guyyaa mana san ijaaraniif rasuulli rabbi dubartii hagam qaban takka qofaa qaban takkittiin sun tamme maqaa hima guyyaa san dubartii rasuulli rabbi alayhi salatu wasalaam takka qofa jira jenne aishaa nikaaha godhatanii silan fuune isin mana warra isaanii jirti niitiin rasuulli rabbi guyyaa san takkuma qofa takkittiin tam khadiijan duute maal waggaa sadi dura duute khadiija du'insa sirraa taa hagam rifannee darsii hagam haasa'aa baane waggaa sadi dura duute khadiijan faatuma subhaanallah intala isaaniiti sawda maasha allah maasha allah maasha allah galato galato tu baaraka allahu fiik rabbi sirraa hajaalato sawda sawda binti zamca dubartiin rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam guyyaa san qaban isii qofa isii sanii mana ijaaranii rasuulli rabbi achi qubate mana abi ayyub keessaa bahanii achi godaanan jechu godaananii qubatan masjidatti salaatan ijaaran mana fi ijaaratan mootummaan hagasiin ijaaramti haganaan ijaaramtu hojiin guddottu jira amma dura maal godhan gaqqubatanii taa'anii jiruu madiina'aa tana qormaata godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam eenyuttu namni rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam walitti amma hidhamuun eenyu ummata kana sadarkaa sadarkaan qoodan amma sadarkaa hundayyuu akkamitti wajjin jiraadhatu itti aana tokkoffaa muslimtoota eegasi mushriktoota eegasi ahlal kitaab keessaa hu yahuda warra sadeen kana jechuu muslimtoota kana ammallee gargar qoodan hundi isaanitu akka akkaan ijaaramuu barbaachisa tokkoffaa abboota biyyaa warra lafaati warra madiinaa jechuu ka rasuulli itti hijiraa bahee isaanitti dhufe sun gosa lama akka gaa yeroo hundatti deebinee himne ooksiif khazraj jedhamti khazraji tana guddoo ooksiin tun xiqqoo ammoo warri lamaa waliin dhalatan zamana dheeraa wal lolan waggaa gara afurtamaa wal lolan lolli isaanii kun beekama keessattuu lolli isaa walitti hobbahanii namni isaanii wanni qac keessaa jedhu keessatti hobbahate lola bu'aat jedhamu waggaa sadi dura jibbanni gurguddo jidduu isaanii jira kana amma akkamitti rasuulli rabbii walitti qabee isaan kana nama tokko godhee mootummaa isaan keessan ol ijaaran sun warra tokko warri lammata ummata hijiraa bahee as dhufe kun rakkoon isaanii xiqqoo rakkoon isaanii rakkoo qabeenyaati dinagdeetti hedduu jira ammoo nama wal dhabbiif wal lolaaf rakkoo qabuu miti warra ammallee ijaaramee dhufe warra waggaa kudha sadii qalbiin isaanii ijaaramu jirtu warri sadaffaa ammallee muslimtoota irraa ka rasuula rabbii wajjin hariira godhuun barbaachisu muslimtoota biyya habashatti hijiraa bahanii achi jiran nama dhibba tokko jala gayuu achi jira ammallee muslimtoota bira jira kanamuu gosa ifii keessa jiru gosa ifii keessa da'waa godhu jiru kunno gara yaman dows tufayl ibn amr achi da'waa godhaa jira eegasi warra balbala nama torbaatamaa warra torbaatamaa ibidda torbaatama fudhatanii dhufuu jiraatan ka muslima ta'e akkasuma gaa abiidarri biyya gaffaar keessa da'waa godhuu jiraata namoonni akkana da'waa godhuu jiru hedduu jira gosa ifii keessatti warra kana wajjiin rasuulli rabbi hariira godhuu qaban eegasi ammoo warra tokko karraa booda jira warra makkaa keessa taafee jira namoota lallaafoo hijiraa bahuu hin dandeenye ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam isin amantii teessan dhokfadhaa haga rabbiin furmaata fidutti makkuma keessa jiraadhaa jedheentu jira warri kun mustadcafiina jedhama maqaan isaanii akka akka fakkii abdullahi ibn abbaas fa abdullahi ibn abbaas yeroo san ijoollee xiqqoo abbaan isaa kaafeera inni muslim ammoo jalaa hijiraa bahuu hin dandeenye haati isaa ummul fadli jedhamti muslima lamaanuu hijiraa bahuu hin dandeenye maanguddichi kaafeera abbaas beera rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam warroonni akkanaa kana hedduu jira ka rasuula rabbi achumatti wal jabeessa akkasuma dhokfadhaa jiraadhaa jedheen kanas rasuula rabbi wajjin hariiroo godhuu qaba sun ummata muslimaati warri mushriktootaa hoo mushriktoonni hedduu gaa biyya amma itti dhufan tana biyya madiinaa tana biyyi tun maqaan isii yathrib jedhamti guyyaa sanirraa maqaan madiinatti madiinatu rasuulillah jedhamte maqaan kun itti baafame yookaan madiinatul munawwara warri achi jiru martin amanne warran amanintu jira mushriktoonni warra sanii as jiran mushriktoota bira jira ammallee ollaa madiinaa tana qubattee jirtu ammallee mushriktoota gosoota madiinaa irraa faffagoo jira mushriktoota qureeshii jira amma kun warra hagam warra afur warri mushrikaa qofaan afur mushrika owsii khazraj ka obboloowwan isaanii cinaan tokko islaamanii cinaan tokko ammoo kufrirra tafan akkamii warra kana wajjin rasuula rabbi jiraata mushriktoota naannoo madiinaa kana qubatu marsee kan akkamii wajjin jiraatanii gosoota gugurdoo arabaa ta mushrikaa tan akkamii wajjin jiraatanii akka gosoota juheynaa haa ta'u muzeenaa haa ta'u qaxafaan haa ta'u gosoota gugurdoo tan ammallee mushriktoota qureesh warra makka'a saniin booda egaa warri biroo ka ammallee rasuulli rabbi wajjin jiraatuu qabu warra ahlal kitaab kun silaa nasaaraan irraa fagoo warra yahudaati yahudan naannoo rasuulli amma dhufan kana gosa sadii gugurtutu qubata gosi tokkoffaa ta'e irra guddoo banii nadir jedhamti tuun banii qaynuqaa jedhamti tuun banii qureedaa jedhamti kun warra makkaa qubatu warra madiinaa qubatu madiinaa malee ammoo gara biroo warroota baay'ee ka qubatu jira kama yahuda'a kiiloomeetirii dhibba tokko naannoo khaybar kana yahudaa guddoo qubata waadil quraa jedhanii naannoo san ammallee achumatti achirraa fagoo kan ta'in yahudaa baay'ee qubata bifa kamii walii galtee bifa kamii warra kana karaa amantiidhaas yaaman bifa kamii warra kana wajjin jiraatanii siyaasaa guddoo barbaachifti mootummaa osoo hin ijaarin dura rasuulli rabbi alayhi salatu wasalaam qormaata kana godhanii waan kana hundaa wal dura qabanii of dura kaayan eega bifa kanaan jiruun jirtu akkana taate dura waan tokko waan ijaarin dura waan jiraa beeku sirra jira rasuulli maal jedhan duba alayhi salaatu wassalaam tokkoffa warra muslimaatiin eegalan bakki rakkoon jirtu amma eessa jenne muslima keessaa warra waliin dhalate ka abboota biyyaa warra madiina'aa ka owsiif khazraj jedhamu ka halkanii guyyaa wal lolu ka waggaa afurtamaa lolli isaanii deeme kana lola kana balleessuu qaban dura rasuulli rabbi alayhi mootummaan ijaaramuuf lolli kun haqamu jibbanti sun badu obbolummaan argamu jira dura lolli mootummaan ijaaramuuf biyya isiin wal loltu ta yeroo feete walit kaatu ta yoo isii walit kaate warrummaan baqatee dhufe kulleen keessa badu keessatti mootummaa ijaaruu hin dandeettu biyyi dhiigni jidduu jiru kan namni gumaa taa'ee wal eeggatu jiru kan namni gadoo wal barbaadu jiru keessatti mootummaa ijaaruu hin dandeettu mootummaa tokko ijaaruuf dura bakka mootummaan irra ijaartu san nagaa argachuu qabdi maal godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam warra kana lamaan jidduu isaanii fayyisan rabbilleen qarqaare badii waggaa afurtamaa san rabbi jiddu'u baase rasuuli rabbi irratti hojjetanii oowsiif khazarajii kana maqaa kana lamaanuu balleessanii maqaa ansaar jedhu itti baasan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar gosti gosa maqaan ansaar jedhamu taate duraan oobsiif khazrajii miti maqaan amma ansaar gosa haarawa akka haarawaatti jiruu haarawa eegalan jechuu takka eegasanitti milkaawanii maal godhan isaan abbaa biyyaati namatti ummanni baay'een baqatee dhufe kuunis halkanii guyyaa baqatee dhufu jira warra baqattoota ka alaa dhufe kanaaf warra abbaa biyyaa kana jidduutti akka wal tuffatuuf wal miidhuun hin argamne kana fayyisuu qaban dura ka baqatee dhufe kana maqaa baqatummaa kanarraa kaasanii rasuuli rabbi muhaajir jedhanii hunduu gosa fedhe haa ta'u namni biyya ifiitii bahee madiinaa dhufe hunduu maqaan isaa muhaajir ta'e maasha allah silaa isaanuu gosa hagam ummanni immoo zamana san gosaan jiraata biyyaan jiraata biyyaa wal fooha namni san hundaa balleessanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maqaa tokko ka walitti qabu itti baasan maqaan kun maal jedha muhaajir jedhama tulleen amma waa yeroo duraatiif waan ajabaati amma ummanni muslimaa amma dubbiinuu xiqqaatte gosti dhibba tokko ka hijiraa baatee dhufte tun muhaajir maqaa walitti warri abboonni biyyaa kun ansaar dubbiin gabaabaatti maarree amma warruma lamaan kana walitti fiduu calatafe akkasumatu hojjeta rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jara lamaan walitti fidanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo duraatiif seenaa ilma namaa keessatti guyyaa rabbiin ilma namaa uume irraa haga ardhatti ummata lama ka gara garaa dhufe wali fidanii obboleessa walii godhuun taarika adunyaa keessa hin jirtu guyyaa san malee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam warra hijiraa bahe kanaaf warra ansaaraa ka abbaa biyyaa kana tokko tokkoon obboleessa waliin godhe tokko tokko jechuun akkam hundi isaanii walii yaamee akkana dhaabanii abaluu abaluun obboleessadha abaluuf abaluu walii obboloowwan abaluu abaluu walii obboloowwan abaluu abaluu walii obboloowwan abaluu abaluu gara rasuuli jedha wal salaamanii wal qabatanii waliin dabran hunda akkasii walirra qoodan maasha allah obbolummaan tun waan afaaniin jedhamu miti hujiidhaan obboleessa wal godhate warri akka fakkii ajabaa takkatti isaan tokko kasanan isii saxiiha saxiih bukaariin odeessitak namtichi tokko jira dureessa biyya warra ansaaraa kana abboota biyyaa kana namoota isaanii ka dureessarraa tokko maqaan isaa sacd ibn rabiic jedhama sacd ibn rabiici kanaaf nama muhaajiraa ka achirraa baqatee dhufe warroota guyyaa tokko fa'aa amane ijoollee gaaf duraan dudubban abdurahmaan ibn auf isaan lamaan walii obboloo walii godhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam isaan ajabaatun kasanan isii saxiixa yeroo mana galan obboleessi abdiraxmaan gara buluun qabu masjida bula abdiraxmaan duraan daldala waan inni qabu hundaa qurayshirraa fudhatte waa tokko ooruu fi lafa fi mana fi hundaa lakkisee keessaa bahee hundaa qullaa dhufe uma takka harkaan qabne dhufe masjida bula namtichi inni moolii qajeelee rabbi obboleessaa isa godhe kun dureessa magaalaa irra dureessaa isa fuudhee mana fittiin gale amma obboleessa argate alhamdulillah mana fittiin galee maal jedheen aboo ko rasuuli rabbii baanu naasii ardharraa walii obbolowwani an ummata warra biyyaa kanarraa namni horii qabu ana horii kiyya walqixxetti dhibbarraa shantama sii kenne walqixxe daddaan fudhanna jedheen waan ilaalame rabbii keessan sodaadha mee obboleessi kan kee ka waliin dhalatte atin kama waliin dhalatte haadha tokko abbaa tokko ka inni waan qabne ka ati ammoo dureessaa horii kan kee walqixxe qooduufii dandeetta walqixxe dhiisii mee barsanti mee harka dhibbarraa kudhan kennuufii dandeettaa mee horii kan kee sihii dureessaa jechuu barre immoo sihii waan qabne miti sihii dureessa harka dhibbarraa shan qofaa kennuufii dandeetta obboleessa kan kee hayyee immoo wanama obboleessa kan kee ka haadha abbaa tokko hin ta'in obboleessa rabbi ka rakkoo qabu yaamte abboo rakkoo qabdaa arge mee horii guddaattu bangii keessa naa jira harka dhibbarraa tokko horiin kiyya miliyoona dhibba tokko harka dhibbarraa tokko mee qarshii miliyoona tokkoo sii kenne hoo hin jettaa mee rabbi sodaadhu harka dhibbarraa tokko beekamoo siif siif harka dhibbarraa tokko isaa ammoo taa jira namtichi kun ammoo dookkas jedhee silaa dubbiin laaftuma bareeddu suna sunu osoo harka dhibbarraa tokko horii kiyyarraa sii kenna jedhe abdiraxmaan min oofaan sunu isa gaa'e sila garuu akkas hin jenneen harka dhibbarraa shantama jedheen maal godhaan sirra dabra jedheen asii obbolo wali wanni biraa tatanarra guddoo guddoo guddoo nama ajabsiiftu dubartii lama qaba jedheen lamaanuu si keessaa koottu laalladhu jedheen ta sii toltu ta irra si jaalachi ta jaalatte san sii hiikaa gaafa iddaan dhumte eegdee fuuta jedheen subhaan allah subhaan allah wallahi ikhwaanii sahaabtichi kun radia allahu anhu ardaah sacd ibni rabi intala abbaa fedhee silaa osoo magaalaa keessa deeme intala abbaa fedhe abdiraxmaan min oofitti fuudhuu hin danda'in intala abbaa fedhe itti fuudhuu danda'a garuu kabajarra intala biraa deemee isatti fuudhur ta'ifii qabu tana hiikuufi badhammoo tana keessattuu waan ajaa'iba rabbii dubartima lamaanuu ee qabaate silaa qalbiin isaa takkuma irra jaalate takkuma irra irra gaarii isaahi tana si hiikata irra jibbusan hin jenneen kun duraanuu dhibdee jirti batak waliigalaa hin jirru si waliigaluun dhabdanii baarakallahu fiikum tana si hiika hin jenne wallahi ta irra si jaalachiiftu dhen hakma rabbi garta jarri tun hagamtakka warri kun rabbitif kenne ummanni kun ummata akkamii ilaalaa simme ummanni kun utubaan amantii islaamaa utubdee ijaarte warroota kana laal akkamitti waggaa digdamii shan keessatti amantiin tun addunyaa qabatti warroota kana utubaa taheef jechuu namoota kana dhiira kana godheef rabbiin guddaan qopheesseef yeroo inni hagas jedhe abdurrahmaan ibn auf qalbiin isaa bololtuu sadaqaa barbaadduu miti horii kan keetiif warra kan keetillee ilma kan keetillee rabbiin guddaan si haa horsiisu galatoom jedheen waan san takkaillee sirraan barbaadu gabayuma nageessi jedheen bakkuma magaalaa suuqa waatti gurguratan achuma nageessi jedheen ati suuqni ammoo achirraa fago ummanni muslimaa kaa jiru sun suuqan qabu suuqni isaanii ganda fagoo yahudaa keessa achi geesse guyyaa san namaa dalagaa oole galgala isa kawa timiroo wahiitiif waa wadi qodhadhaa wahii argate santu gale waan ifii ganda dabalate jechuu guyyaa marroo suuqa deebi'ee dalagaa oole hagas irra waa argate qaata waa dabalate zamana diqqaa keessatti qaata nama duraan daldala beeku hujii beeku qaata waan hundaa wali sirreeffatee fuudhe عبد الرحمن بن عوف رسول ربي عليه الصلاة والسلام بفسنين أمة مسلمة كجيرو كان ولت dabale jidduu isaanii qulqulleesse laa yu'minu ahadukum hattaa yuxibba liakhiihi maa yuxibbu linafsihi jedhe tokkoon keessan in amanne mu'minan tahu imaanan argatu jedhe haga waan lubbuu ifiitii jaalatu obboleessa ifiitiin jaalatutti haga waanyoon jirtu ka haasidummaan jirtu jannan hin jiru imaan hin jiru jedhe hadiisa biraa keessatti sanan isaa saxiixa لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا جنة سينتا هجا ربت أمنتنت يو ربت أمنين جنة سينتا ولا تؤمنوا حتى تحابوا يو ولنجالة إيمانا أرقتا ولا ملت الأمم waljaalatan malee iimaanan argattan iimaana argattan malee jannatan seentan jechu awalaa adullukum isin garsiisu isinii himuume waayyoo isii hojjettan isin wal jaalattanii sun maal jennaan salaama wal gaafadha bifa kanaan rasuli rabbi alayhi الsalaatu wassalaam ummata muslimaa ka hijiraa bahee dhufeef ka itti hijiraa bahallachuu qulqulleessee walitti qabee obboleessa godhanii tokko akka hawaasa tokkotti gadhaaban eegasii rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam seera ummata kana addaan tiksu miisaaqa waan jedhamu takka barreessan akkamitti goraaguma jiru lola nagaya akkamitti waliin jiraatanii barreessan kun maal nu garsiisa hawaasni tokko bakka tokko jiraate seera ifii barreeffachuu hin danda'a seera barreeffatuun amantii islaamaa namarraan balleessitu garuu seera itti barreessitu kun seera amantii islaamaa faallessu hin ta'in seera heera barreeffachuu hin danda'anii heerri kun faallaa amantii islaamaa hin ta'in himoonni jabduun heera barreessanii rasuula rabbi alayhi salatu wasalam qabxii haga tokkorraa walitti qabamu waan ka jedhu ummanni muslimaa ummata tokko faallaa ummata hundaa yoo laalan jedhe yoo fakkeenyaaf amma yahudan achi as dhufte muslimni muhaajira tahuu ansaara tahuu hunduu akkuma ummata tokkotti ilaalamaa qabxiin duraa tana eegasiiga qabxiilee tana keessa gabbu'anii akka goraagumaatti baafatan akkaataatti waa qoodatan karakka tokkotti qarqaaran kan hundaa barreessan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa saniin barreessanii rakkoo silaa guguddoo rasuula rabbii mudattu alayhi salaatu wassalaam rakkoo diinagge'ee bifa saniin furmaata fidaniif maal jedha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka ummanni hijiraa bahee dhufe kun oorruu ummata ansaaraa kana keessa hojjate isaanillee gormuuf qarqaarsa tahe ifillee ammoo waan nyaatu jalaa argatu akka taa'ee sadaqaan eegganne godha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa tana godhuun maal balleessan rakkoo haga ammatti adunyaan furmaata dhabdeef takka namni tokko baqatee biyya birarraa yoo biyya takka dhufe alagaa taha ajinabii taha ajnabummaa tana balleessan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam namni ummataa gadi jira hujiin keessatti jiru'un keessa tana balleessan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam zamana gabaabaa keessatti seera barreessansan keessatti waan dabalan namni muhaajiraatiif namni ansaaraa biyya tanaan keessa tokkoo barreessan oorruu oorratu lafa horatu mana ijaaratu hayyaman barbaachisu akkuma kuun hin barbaachifne kunis hin barbaachisu walqixeechuu jiruu keessatti akkuma gabaabaa keessatti warraa hojjetaniituma isaanii qixxaawanii isaanii ol dabaranii daldalanii jiruu gaariitti gayan zamana gabaabaa keessatti bifa kanaan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam rakkoo duraa tasilaa achitti isaan mudatte bifa saniin furmaata godhan ummata ammoo muslimtoota biyya habashatti hijiraa bahanii achi jiran achirraa isin sochoofne akka isaan achirraa as ka'an hin goone rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam achuma taa'aa jedheen dhaamsa itti dhaamanii ammoo namoota haga tokko keessaa as yaamatan ka mootummaa kana ijaaruuf isaan qarqaaru isaan barbaachisu keessaa as yaamatanii as fidan haga kaan ammoo achuma hambisan maaliif hambisarre sababaan duraan isaan achi geessaniif sababaan duraan isaan ummata muslimaa habashatti erganiif ammallee ma jirti sun maal yoo duulli nutti bahe aalamni hunduu nu ka'ee hunda keenya ka lafarraa balleessu taate namni biraa ka amantii tanaan dhaabatee amantii tana ol kaasu akka gad argamuuf sun ammallee rakkoon sun hin baane haga rakkoon sun baatutti warra san achuma dhiisuu jiraata rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam guyyaa waggaa shanee so'o ummanni kaafiraa hunduu dhufee marsee magaalaa fixuuf itti milkaa'uu dhabanii rabbiin guddaan isaan addaan balleessee rasuulli dubbii ajabaa takka eeganaa nuti itti duulla malee nutti hin duulanii jedhan eegasii iznii godhanii fi akka warri sun achirraa dhufu godhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee warroota duraan zamana dur isaan amanan akka abizar ilghifaarii faa akka xufeel ibna camrii faa ka rasuuli deebi'aa gosa teessan keessatti dacwaa godhaa jedheeni dacwaa waggaa hagam godhu jiran ka namni heddulleen itti amane dhaamsi ammoo itti dhufaa jiru warra kana achirraa asin sochoofne rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam koottaan jennee warroota kanaan maaliif hin jedhiniif waa hedduuf tokkoffaa gosti bakki isaan amma jiran ka dacwaa isaan godhu jiran kun nama keessa taa'ee dacwaa godhu barbaachifti nama keessa taa'ee dacwaa godhu barbaachifti kanaaf rasuulli rabbi alayhi salatu wasalaam akkasuma taa'a akkasuma dhiisanii haga zamana biraa ga'utti isaan san akkasuma dhiisan warra kaan ammoo ka hedduu warra akkanaa kun egaa Tufayl ibn Amri kun gara kiiloomeetirii kuma tokko rasuularraa fagaata biyya yaman keessa akkasuma ga domaadil asdii warra jedhamtu gosa asdii keessa dacwaa godhaa jira abidar alqafaarin gosa qafaar keessa godhaa jira amr ibn absaan kan dubbanne egaa banii aslam keessa akka dacwaa godhaa jiru jira namoonni akkanaa kun hedduu hundi isaanii rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam akkasumatti lakkisi ummata hijiraa bahuu dadhabee makka taa'ellee akkasumaan rakkisan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam eegasii ammoo sadarkaatti aanu keessatti ummata mushriktoota ummata mushriktoota wajjiin akkamitti jiraate rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalam eega ummata muslimtoota bifisan wajjiin jiraatan ummata mushriktoota hoo bifa kamii wajjiin jiraatan wanni jabduun takka tana amma mushriktoota bakkee duqqoonnee jira mushriktoota warra owsiif khazraji warra madiinaa jennee adda baafnee jirra warri madiinaa kun cinaan isaanii haa amananii malee hagni tokkoon amanne warroonni hin amanin kun diinummaa fi hammeenna akkuma qureesh qabduuf san rasuula rabbiitii qaban namoota san rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam da'waa itti godhan amantitti yaaman karaa haqaa kan agarsiisan fakkeenyaaf sheeka biyya jira zamana san sheeka tokko jira sheeni kaafiraa mushrika warra owsiif khazraj kun maqaan isaa abu caamir irraahib jedhama abu caamir irraahibiin kun ummataan maal jedha an amantii nabi ibraahim irra jiraadha jedha warra biyyisaniiti waa'ee amantii yoo barbaachise ummanni biyyisanii isa gaafata namtichi kun rasuula rabbiitti dhaqanii alayhi salatu wasalam dacwaa godhan akka isaan amantii inni amantii nabi ibraahim himatu dhagayan rasuula rabbi amantiin maan egaa rasuulli keenya dhufeen illeen hanafiyyaa isima isima san rasuulli maal jedheen amantii nabi ibraahimiin dhufeenini natti aman jedheen maal faa jennaan itti himnaan tun ta nabi ibraahimii miti jedheen tunu beeknum jedheen tun taatirri jirtu tun haqaa miti isiin tanuma koottaa bootti aman jedhee quraana irra qaranii dacwaa godhan dacwaa dheera'an booda didan dida namtichi didee maal jedhe waan ajaba didee diinummaa guddoo mul'isee maal jedhe anattu haqarra jira ati haqarra hin jirtuu jedhee rasuula rabbiitiin akkasii mitiinat haqarra jira ati haqarra hin jirtu jedhee rasuulillee yoos maal jedheen wal haa abaarru jedheen rasuula rabbiitiin jedhe namtichi kun abu caamir irraahibii kana jedha wal abaaran isumat abaare nu, nu lamaanirraa jedheen nu lamaanirraa lamaan keenyarraa ka kijibu rabbiin guddaan biyya tana keessaa darbee qofaa isa jiruu hamtuu irratti haa ajjeessu jedheen aamin jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam aamin jedhe rabbi akkasaa godhuti maqaa ishee irraa jijjiiree rasuuli rabbi abu caamir ilfaasiq itti baasan duraan maqaan isaa abu caamir irraahib abu caamir alfaasiq bara ajaa'iba rabbi غسيل الملائكة بيتني متي إخواني saxaabticha maqaan isaa gasiilul malaa'ikaa jedhamti ka guyyaa inni lola uxud du'e ka maleekan meeytii isaa dhiqxe gurbaan sun xudeefaa jedhama maqaan isaati guyyaa san aroose intala fuudhee yeroo inni akkana fuudhee haadha mana fi dura yeroo duraatiif waliin bule labsa jihaadaa dhaga'ee osoo nafan dhiqatiin bahe yeroon arganne jihaada seenee lola keessa du'e yeroo meetii isaa fuudhan bishaan turraa jika rasuulli rabbi alayhi salaam maleekan dhiqeedhe maaliif dhiqxee wallaalan ammoo maleekan tun maaliif ummata ganu keessa isa kana dhiqxee wallaalan haadha mana isaa gaafannaa waan jette akka dubbiin jirtu himte ajaa'iba rabbiiti inni kun ilma namticha kanaati wani dubbii ofi fagaase ikhwaani wallahi wanna ajabsiisa takka bar غسيل الملائكة حذيفا ilma namticha abu caamir ilfaasiqi kanaati kasii badhagaa rabbi yukriju lxaya min almayiti wayukriju lmayita min alxayya dhee miti du'a irraa jiraa baasee rabbiin jiraa keessaa du'aa baasaami namu du'aa tokko ilma jiraa keessaa baasaami namu jiraa tokko ilma du'aa keessaa baasaami rabbiin akka fedhe namtichi kun maal tahe mee ikhwaani waan ajaa'ibaa beeytu amantiin jabaattee ummanni martuu namticha rasuula rabbii jala deebinaan baqate makkatti faallaa deeme jechuudha rasuulli as baqatanii inni makkatti baqate makkatti warri makka akka gaarii dhiheessee achi jiraate waggaa saddeet achi ture rasuulli rabbii amma duula dhufanii makkaa qabatan yeroo rasuulli rabbii duula dhufanii makkaa qabate makkarraa baqate eessatti baqate xaa'ifin baqate rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam ji'atti aanu dhufanii xaa'iif marsan cabsuu dadhabanii irraa deebi'an waggaa tokkoon booda warri xaa'iif hunduu islaama ta'e achii baqate ammallee eessa baqate shaami baqate kuunu biyya suuriyaa tana baqate achitti bakka namni tokkolleen isan beekne ergarama guddoo ergarame miidhamee qofaa fi achi du'e du'aayin inni abaarsi inni fi abaare kuun rabbiin guddaan akkasitti irraa qeebale akkasit egaa rasuuli rabbi duuba ummatoota mushriktootaa taa owsiif khazraj san rahmata godheefi fuula gaarii garsiisanii da'waa rabbii suutatti godhan isaanis ummanni hunduu harkaa islaama taanan dhokfatanii munaafiqa isaanii ummata munaafiqtoota jedhamu taaniga dura taa'an isaanii cabdullaahi ibnu ubayyi ibnu saluul namticha jedhamu san dura taa'a munaafiqtootaati warri kun mushriktoota madiinaa keessatti ummanni jalaa islaama tahee hafan jechu eegasiigaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata mushriktootaa kaan hoo akkamitti wajjin jiraatanii yoo rabbiin guddaan ee jedhe darsii itti aanu keessatti baranna kana baratuun ammoo ikwaanii yoo rabbi ee jedhe akkamitti mootummaan ijaaramtee tana qajeela dubbiin namaa galti yoo keessa qaqqabdee akkasin laalte bifatamiin rasuuli rabbi mootummaa ijaaranii amboonu akkamitti bifatamiin hawaasa ijaaruu dandeenya mootummaa ijaaruu dandeenya baay'ee namaa gala akka tokko kanaafuu galatooma rabbiin guddaan warra khayrii wal yaadachiise khayrii isa wal barsiise walirraa fayyadatu rabbiin guddaan nu haa taasisu warra waan gaarii dubbate waan gaariitti hojjetee waan gaarii galata galfamu rabbiin guddaan nu haa taasisu hunda keenyaa diliitiin rabbiin nu araarame khayrii walitti nu qabe sharee nurraa qabe rabbiin guddaan jannata fiitiin galata nu haa galchu wassalaamu alaikum warahmatullaahi